Ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha
ukoze mu nkokora umuntu wese utavuga rumwe na fpr nanjye nk'umuntu utavuga rumwe na fpr yarindiye impamvu rero nabyamaganye ni ako karengane
uwo ni bernard ntaganda ntahakana canke ngo yemere ko ari ku rutonde rw'abarondegwa n'ubutegetsi bwo mu rwanda ni nyuma y'uko leta y'u rwanda iherutse gusohora impapuro mpuzamakungu zisaba amahanga guta mu mvuto no gushikiriza ubutungane abayobozi b'imigambwe bitavuga rumwe ihurikiye mu mugwi wa p5 turavuga no ku banywanyi b'umugambi fdi inkingi mu rwanda basaba gufungurwa by'agateganyo ku rubanza rw'umunyamakuru focus ndayizera mu rwanda no kucuka kibi hagati ya kenya na somaliya tubafitiye n'amakuru yerekeye inkino zitekanijwe mu mpera zindwi mu burundi no mu rwanda igihugu ca israel cuguruye ambasade yaco ya mbere mu gihugu c'u rwanda no musi ku wa gatanu perezida wa senegal makisal ariko arondera kwitoza mu kiringo kigira kabiri yafise icizere ko azosubira gutorwa kandi ko azotsinda mu nshuro ya mbere y'amatora amakamyo atari make atwaye abagabo abagore n'abana yavuye uno munsi ku wa gatanu mu gice ca nyuma kikiri mu minwe ya leta ya kisilamu muri siriya aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yayo donido ry'amakuru hirya no hino tubafitiye igihugu cya israel cyuguriye ambasade yacu ya mbere mu rwanda no munsi wa gatanu ibyo bizofasha u rwanda mu bisata bitandukanye biri mu indera uburimyi hamwe n'ubuhinga bwa none mu bijyanye no guhanahana amakuru ambasaderi mushasha wa israel mu rwanda ron adam avuga ko hari ibintu byinshi bisa hagati y'ibihugu byombi kandi ko bazofashanyamwo mu bice bitandukanye ivyo birimwo amateka yaranzwe n'ihonyabwoko sosiyete y'igihugu y'indege zitwara abantu rwandair yatangaje ko indege zayo zizotangura kuja muri israel atahandi zibanje guca muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda israel isanzwe ifitaniye imigenderanire ikomeye n'ibihugu vyo mu karere ko muri afurika mu buseruko cane cane kenya na uganda amakamyo atari make atwaye abagabo abagore n'abana yavuye uno munsi wa gatanu mu gice ca nyuma kikiri mu minwe ya leta ya kisilamu abakurikirana ibintu bavuga ko abasivile bari hagati y'amajana umunani n'igihumbi bavanywe mu gisagara ca baguzo mu gikorwa ca nyuma co gukura abasivile muri ico gisagara abayobozi b'intego zishigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika muri siriya bagabishije amarako kakiri abandi bantu ibihumbi bitandatu bakirindiriye kuva mu gisagara ca baguzo utwigoro two gukura abasivile muri ico gisagara no kwitegurira igitero ca nyuma muri ico gisagara kirimwo abagwanyi ba leta ya kisilamu bari hagati y'amajana abiri n'amajana atatu biyemejeje kurwana gushika kuwa nyuma twarageramiwe kubera ibiganiro n'abo bagwanyi vyagumye bihagarara inshuro zitari nke ku munsi wa kane abasivili amajana n'amajana bategereje guhunga abagwanyi ba leta ya kisilamu mu gisagara ca baguzi ku maguru ni inyuma y'uko abagwanyi b'uwo mugwi bazibiye ibarabara amakamyo yari atwaye abo basivile yari gucamwo abayobozi b'inteko zishigikiwe na amerika bavuga ko n'iyi gikorwa co gukura abasivile mu gisagara ca baguzi carangira bafise imigambi yo gutuza burundu abagwanyi ba leta ya kisilamu muri ico gisagara radiyo ijwi rya amerika washington dc muri senegal perezida waho makisal ariko ararondera kwitoza mu kindi kiringo kigira kabiri afise icizere ko azosubira gutorwa kandi ko azotsinda mu nshuro ya mbere y'amatora makisal avuga imigambi ikomeye yerekeye inyubako yashoboye guherahezwa ku ntwaro yiwe harimo amabarabara y'ikaburimbi n'ikibuga mpuzamakungu gishasha ko ivyo bizomufasha gusubira gutsinda amatora abamunebagura yamara bavuga ko ashobora gutsinda amatora atangorane kubera abanyepolitiki babiri bakomeye batavuga rumwe nawe bankiwe kwitoza abanyepolitiki babiri bagiwe n'ivyaha vya ruswa ivyagirizo abashigikiye abatavuga uh, rumwe na leta bavuga ko bifatiye ku mpamvu za politiki umukuru w'igisagara ca dakar ari mu manyepolitiki bankiwe kwitoza kubera yagiwe n'ivyaha vyo gukoresha nabi amafaranga y'igihugu mukandida abonwa ko ari imbere y'abandi mubo bahiganwa ni idrisa sek yiyamamaje kuba perezida inshuro zibiri imbere ya makisal agiye ku butegetsi yagiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri azohiganwa n'abakandida bane mu matora y'umukuru y'igihugu azoba muri senegal ku munsi w'imana w'imiriki radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge iri kigali imaze gutegeka ko umunyamakuru focas ndayizera aguma apfunzwe by'agateganyo we asaba kuba afunguwe mu gihe urubanza rutaratangura kuburanishwa mu mizi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumutakaboye ari kigali umunyamakuru focus ndayizera yari yasabye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko yafungurwaga agakurikiranwa ari hanze ndayizera yasobanuriye urukiko ko yemera ibyaha ndetse asobanura mu buryo burebure uko icyaha cyakozwe akavuga ko aramutse afunguwe by'agateganyo yakomeza gukorana n'ubutabera kandi akaba yakurikiza ibyo yategekwa byose umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge asoma icyemezo yagarutse ku byaha uregwa akurikiranyweho birimo kugira nabi ubutegetsi buriho na perezida wa repubulika icyaha cy'ubugambanyi no gukora ibyaha by'iterabwoba umucamanza asobanura ko ahereye ku buremere bw'ibi byaha asanga ntawe yahera ngo arekure by'agateganyo focus ndayizera umucamanza yavuze ko nta cyamwizeza ko mu gihe ndayizera yaba arekuwe by'agateganyo ko atakongera gukora ibi byaha kuko n'ubundi byaburijwemo n'inzego zishinzwe umutekano yatangiye kubikora izi mpamvu zose nizo zatumye umucamanza afata umwanzuro ategeka ko focus ndayizera na mugenzi w'umwe bari kumwe mu bujurire baguma gufungwa by'agateganyo mbere y'uko urubanza rukomeza mu mizi ubushinjacyaha burega focus ndayizera gutwarana na ntamuhanga kasiye uherutse gutoroka gereza yo mu rwanda ubushinjacyaha bwemeza ko nta muhanga yahise yinjira mu ishyaka rya rnc rirwanya ubutegetsi bw'u rwanda ubushinjacyaha bwari bwabwiye urukiko ko ndayizera aziranye na nta muhanga kuva mu bwana bwabo kuko bakomoka hamwe kandi bakaba bariganye no mu mashuri abanza uyu mubano ngo ni nawo watumye abo bombi bumvikana ku mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu ubushinjacyaha bwavugaga ko nta muhanga yari yasabye ndayizera kumushakira uburyo bwo gusenya ibikorwa remezo hakoreshejwe intambi ariko hakifashishwa telefoni ngendanwa ibikorwa byagombaga kwibasirwa ngo ni ibigega bya esanse inkingi z'amashanyarazi ndetse n'inyubako z'ibigo bya leta ubushinjacyaha bwasobanuraga ko uregwa yemeye kwinjira mu mugambi ndetse niyambaza umuhanga wari kumufasha kubigeraho ndetse n'itsinda ry'abasore bari kugenda bashakisha ibindi bikorwa bigomba gusenywa bamwe mu basore ngo bari no kujya mu gisirikare cyiswe icya nta muhanga bagombaga kwinjira mu gihugu cy'igituranyi focus ndayizera areganwa n'itsinda ry'abantu cumi na babiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta sentare nkuru mu rwanda yateye ibyatsi ibyasabwe n'abanywanyi b'umugambwe fda inkingi basaba gufungurwa by'agateganyo sentare yavuze ko atampamvu zidasanzwe batanga mu byo basaba yategetse ko babandanya gupfungwa by'agateganyo gushyika urubanza rutanguye kuburanishwa mu mizi erike bagira ubusa adufitiye iyindi nkuru iki cyemezo cy'umucamanza gikomeza gufunga by'agateganyo abarwanashyaka b'ishyaka fd inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritaremerwa gukorera mu rwanda yagifashe nta ruhande na rumwe mu baburanyi bari mu rukiko harimo abarwanashyaka badafunzwe bahagarariwe na madame victoire ingabire umuhoza perezida w'ishyaka abavandimwe b'abaregwa itangazamakuru n'abandi bumvaga urubanza mu iburanisha riheruka abunganira abaregwa metre gatera gashabana na mugenzi we metre antoinette mukamusoni bari basabye ko abarwanashyaka bafungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze bavuga ko iperereza ryakorwaga ku by'ubushinjacyaha bakurikiranyeho ryarangiye bityo ko impungenge bwari bubafiteho zavuyeho kuri abanyamategeko bashingiye ku ngingo z'amategeko basobanura ko ihame ari uko abaregwa bakurikiranwa bari hanze ku byaha byose mu manza bashingiragaho basaba ko umucamanza nawe yazazishingiraho zirimo urw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara na nyina umubyara Adeline Rwigara bavuga ko bo kwa Rwigara nabo baregwaga ibyaha bikomeye ariko inkiko ziza kubarekura by'agateganyo birangira babaye abere basaba kandi urukiko gutegeka iperereza ryimbitse bwana Boniface Twagirimana visi perezida wa mbere w'ishyaka FDI inkingi hakamenyekana irengero rye ni mu gihe bivugwa ko yatorotse ubutabera ubushinjacyaha ariko bwo bukavuga ko iby'uruhande baburana bitari ukuri bavuga ko nubwo hari ingingo z'amategeko zibemerera gufungurwa by'agateganyo bakurikiranyeho ibyaha by'ubugome buvuga ko bufite ibihamya ko barekuwe batoroka ubutabera kuko na visi perezida wa mbere w'ishyaka bwana Twagirimana ngo yatorotse ubutabera bari bafunganywe ubushinjacyaha bugasaba urukiko kudashingira ku rubanza rw'abo kwa rwigara barekuwe kuko ngo rutafatwa nk'icyitegererezo ngenerwaho mu gufata umwanzuro ku birebana n'iperereza ryimbitse abaregwa n'ababunganira basabye ko urukiko rwategeka hakamenyekanaho bwana Twagiraimana aherereye ubushinjacyaha busaba ko nta mpamvu y'iperereza ryimbitse kuko gereza yari afungiwemo yabumenyesheje ko yatorotse bugasaba kumuburanisha adahari umucamanza mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga we avuga ko nubwo hari ingingo ziha uburenganzira abaregwa zo gufungurwa by'agateganyo hari n'impamvu zikomeye zatumye hakunda gufatwa ibyemezo bibafunga by'agateganyo kandi ko hakiri impungenge zo kuba batoroka ubutabera yavuze ko nta mpamvu abona zidasanzwe cyangwa zihariye zitangwa n'abaregwa basaba kurekurwa by'agateganyo nyuma y'ibyo bisobanuro n'ibindi urukiko rwateye utwatsi ubusabe bw'abaregwa n'ababunganira maze rutegeka ko bakomeza gufungwa by'agateganyo kugeza urubanza rutangiye mu mizi ku iperereza ryimbitse ryasabwaga n'abaregwa ndetse n'ababunganira hakamenyekana irengero rya visi perezida wa mbere wa fd inkingi twagira imana urukiko nabyo rwabyanze rwavuze ko rwamenyeshejwe ko yatorotse ubutabera rwavuze ko rwamuhamagaje nk'uwatorotse ubutabera kandi ko amategeko asobanura ko nta na rimwe ikurikiranwa ry'uwatorotse rihagarika cyangwa ngo ridindize ubutabera kubo bareganwa ku ruhande rw'ishyaka fd inkingi mu itangazo ryasohoye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri ritakambira umukuru w'u rwanda paul kagame rimusaba gufasha kumenya aho bwana twagira imana aherereye rivugamo ko rifite amakuru ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye muri gereza ya Mpanga aho ngo niho yari amaze iminsi mike yimuriwe akuwe muri gereza ya Mageragere FD inkingi muri iryo tangazo igaragaza impungenge ko visi perezida wa mbere y'abafungiwe ikami muri gereza ya gisirikare cyangwa se muri imwe mu nzu z'imbohe rivuga ko ziri hirya no hino mu mujyi wa Kigali zizwi nka safe house mu rurimi rw'icyongereza abaregwa ko ari cumi n'umwe bagiye kumara imyaka hafi ibiri bafunzwe bataraburanishwa mu mizi barerwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda kuko bashinjwa kwifatanya n'imitwe y'ingabo irwanya ubutegetsi buriho ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibyaha bo bahakana bivuye inyuma bakavuga ko ubutegetsi bushaka kubacecekesha bazira ko batarya umunwa mu kunenga ibitagenda urubanza mu mizi ruzatangira ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi gutaha kwa gatatu y'umwaka nk'uko umucamanza yabitangaje ariko bagira ubusa ijwi ry'Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda urakoze Eric kuri iyo nkuru umugambwe PS imberakuri igice cya Bernard Ntaganda wasohoye itangazo ryiyamiza impapuro mpuzamakungu leta y'u Rwanda iheruka gusohora isaba amahanga guta mu mvuto no gushikiriza ubutungana abayobozi b'imigambwe bitavuga rumwe ihurikiye mu mugwi wa P5 izo mpapuro zasohotse haheze iminsi mike abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bemeje ko uwo murwi uri mu bikorwa byo kwitegurira kugira ibitero ku Rwanda mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiye na Maître Bernard Ntaganda yoboye umugambwe PS imberakuri igice kitaremerwa gukorera mu Rwanda atangura amubaza nimba we ari ku rutonde rw'abarondegwa n'ubutegetsi bwo mu Rwanda biracyari ibanga simbizi ko iryo ni ibanga riri mu nda y'ingoma ya efuperi ariko byose birashoboka hari amazina menshi twagiye bike ku itangazamakuru harimo bwana generali kayumba bikumvikana rero ko efuperi iri kototera abantu bose batavuga rumwe nayo ishyaka ryawe igice uhagarariye kiri muri p5 ushingiye ku mategeko birumvikana ko peyesi imberakuri bitashoboka ko yaba muri p5 icyo ni icya mbere dushingiye n'ahantu peyesi iherereye n'aho ikorera ntabwo izambuka ngo ujye gukorera mu bubirigi cyangwa se i washington bivuga ngo rero ukoze mu nkokora umuntu wese utavuga rumwe na efuperi nanjye nk'umuntu utavuga rumwe na efuperi birarindiriye ntabwo ushobora gufunga amaso imbere y'akarengane ariko leta y'u rwanda ifite impamvu igaragaza yemeza ko zifatika zituma ishaka ifatwa ry'abo bantu ibarega guhungabanya umutekano w'igihugu kandi n'impuguke z'umuryango w'abibumbye ziheruka muri congo zemeje yuko umutwe wa p5 uri mu myiteguro yo kugaba ibitero ku rwanda ngira ngo aho ngaho amagambo yahajwe nyankana kuko p5 ubwayo ko itari umutwe wa gisirikare cyangwa umutwe utera leta y'u rwanda ibyo ikabigaragaza mu nyandiko yagiye ikora yandikira perezidansi ya repubulika y'u rwanda isaba imishyikirano ibyo byonyine birerekana ko p5 iri bamwe wa murongo wo gushaka amahoro no gushaka kujyana imishyikirano na leta y'u rwanda ntagarutse kuri raporo za loni kugira ngo ziriya raporo nazo rimwe na rimwe zitera amakenga iyo leta y'u rwanda rero ihagurikira abantu ikabakorera inyandiko zibafata ishingiye ku raporo ya oni nayisubiza nyibwira nti izabanze ishingiye kuri mapingi ripoti yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ishyira mu cyezi ibyo efuperi yaba yakoze muri congo izabanze nayo ibihe agaciro igihe cyose rero efuperi yamagana iriya mapingi ripoti kugira ngo yarikwe no kwamagana iya raporo ya onu ariko ntabwo leta y'u rwanda ishingira gusa ku byo loni yavuze nayo ifite ibyayivuga ifite ibimenyetso igaragaza hari n'abo iheruka gushyira mu guta muri yombi hari n'abari muri gereza kandi nawe bwana ntaganda ntubihakana kuko mu itangazo ryawe uravuga uti kwanga ibiganiro bishobora guha icyuho n'impamvu abafite umugambi wo kuzazana impinduramatwara mu rwanda bakoresheje uruhembe rw'umuheto nibyo rwose ibyo ndabivuga kandi nongere mbisubiremo ariko bwana mutagomwa nabishyize mu nzigamye bishobora ntabwo navuze ngo byatange n'ibishobora ariko abo bantu uremera ko bahari bwana ntaganda abo bantu uremera ko bahari iyo mvuze bishobora ni ukuvuga ngo ni bya bindi naho byotetera ibyo mbivuga bishingiye ku bunararibonye bishingiye ku byo nabonye mu rwanda byabaye kubera ko bavanze ibiganiro ndagira ngo nkwibutse leta ya emerende yanze ibiganiro no kugirana n'abantu bari impunzi icyabayeho n'iki ni uko fpr yateye wavuze uti sinzi niba ndi kuri urwo rutonde sinzi niba n'ishyaka pesi imberakuri riri kuri urwo rutonde ariko uvuyeyo wamaganye iby'izo mpapuro ntubona ko wifatanije n'abarimo bashakishwa n'ubutegetsi bw'u rwanda bityo ukaba wikururiye akaga ko kuba nawe wafatwa kimwe nabo oya akaga byo mpora nkarimo kandi mpora nzira ubusa ndagira ngo ubwire rwose ntabwo bafite yego nk'umuntu ushobora kugira ubwoba ariko hejuru ubwoba hari icyo nita kwiyemeza kurwanya akarengane yari mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaganira na metre bernard ntaganda ayoboye umugambwe ps imbera kuri mu rwanda tubamenyeshe ko mu burundi ibyemero esironi umutama yarasanzwe aba ku mutumba mugara muri komine n'intara y'umunge yaciriwe ku muhingamo uno munsi ku wa gatanu umunyororo uguherayo mu ntahe y'icese y'ikibiriraho yashashwe muri sentare nkuru y'intara ya rumonge uyu mutama yemera ko akora icyaha cyo kuroga akaba yerekanye abandi bantu batatu avuga ko bafatanya icyo cyaha cy'uburozi muri bo harimo rakeri umupfasoni wiwe yavuye acibwa umunyororo w'imyaka mirongo ibiri n'aho atigeze yemera icyaha abandi bakenyezi babiri nabo bazofungwa mu kiringo cy'imyaka ibiri abantu sentare nkuru y'intara ya rumonge yaciriye urubanza bagirizwa kuba baratse ubuzima abantu mu bikorwa byabo vyo kuroga radio ijwi rya amerika i washington dc igihugu ca kenya cagiriza igihugu kibanyi ca somaliya kurenga ku mwumvikano bagiranye kutagurisha ibitoro na gaze biri mu karere k'amatati hagati y'ivyo bihugu bibiri mu itangazo rya leta ya kenya ryasomwe na monica juma umushikiranganji w'imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu ico gihugu cemeza ko leta ya somaliya iriko irahuvya amakungu kandi sentare itaratanga ingingo ya nyuma kuri ico kibazo ariko somaliya yo imenyesha ko ibitoro na gaze yateje icamunara bitari mu gice kirimwo amatati ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza ari nairobi
We will not cede any inch of Kenyan territory to anyone or any government.
uwo ni monika juma umushikiranganji w'imigenderanire ya kenya n'ayandi makungu hari kuri uyu wa kane mu ijoro igihe ariko asoma itangazo rya leta inyuma y'inama nshikiranganji yari iyobowe na perezida uhuru kenyatta umupfasoni juma yagirije igihugu ca somaliya ko kiriko gihuvya isi yose ku bijanye n'ikibazo c'amatati y'ivyambu birimwo ibitoro na gaze kenya na somaliya bishwanira The federal government of Somalia is deliberately misleading the world because there is a schedule, there is a plan.
leta yunze ya somaliya iriko irahuvya amakungu nkana kuko hari gahunda n'urutonde vyashizweho biranatangazwa kandi abantu bahamagariwe kuvyubahiriza uguteza icamunari bitoro na gaze vyakozwe na somaliya biteye kubiri n'ico yiyemeje muri sentare ko atagikorwa na kimwe izokora idahanuje ibi ni intambamyi ku mwumvikano twagiraniye no ku ngingo ya nyuma y'urukiko mu bisanzwe itariki yatanzwe ni uko twotangura gucukura twese mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ingendo ya somaliya biboneka ko ariyo guteza icamunari bitoro na gaze imbere y'uko urukiko rusohora ingingo yarwo to auction the oil blocks before the court delivers its judgment.
umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya kenya n'ayandi makungu yanemeje ko igihugu ciwe kitazigera cemera kuvogerwa mugabo ahumuriza ko atangimba canke igikenye kenya izigera ikoresha mu gutorera umuti w'amatata ari hagati yayo na somaliya We will not cede any inch of Kenyan territory to anyone or any government.
ntituzohebera n'akamanyu k'ubutaka bwa kenya umuntu n'umwe canke leta n'imwe kenya yamye ishira imbere inzira y'amahoro ukwihanganiranira n'umwumvikano mu migenderanire n'ibihugu bibanyi n'ubu tuzokwama dushira imbere inzira y'amahoro mu gutorera umuti amatati imiryango n'ubu iguma yuguruye nk'uko yamye kugira ngo tuganire na somaliya kandi twizeye ko iki kibazo tuzogikemura uko bibereye mu kubahiriza imbibe zashizweho zirubahirizwa mu myaka irenga mirongo ine
For more than four decades.
amatati hagati ya kenya na somaliya yasubiye kuvugwa mu mpera z'indwi iheze kenya yasohoye itangazo ivuga ko somaliya yarenze ku masezerano mu kuja kugurisha icamunara ibitoro na gaze ku itariki y'indwi uku kwezi turimwo mu nama yabereye i londres mu bwongereza ivyo bitoro kenya isigura ko biri mu gace karimwo ivyambu isangiye na somaliya ari naco gituma bitumvikana ingene vyotezwa icamunara itagishijwe inama ariko somaliya mu itangazo yasohoye ku munsi w'imana mw'ijoro yarahira arengwa ko ibitoro na gaze biri mu karere k'amatati biterekewe n'ico camunara muri iryo tangazo leta ya somaliya igira iti ntituzigera tugira ku gasotoro mu gihe tukirindira ingingo y'urukiko twituye urwo rukiko ivuga ni sentare mpuzamakungu y'ubutungane international court of justice icga iri mu gihugu c'ubuholande urubanza rwerekeye ayo matati rwatanguye kumvirizwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibirego bijanywe na somaliya ivuga ko ishaka kurenganurwa mu bisanzwe kenya na somaliya bifitaniye imigenderanire myiza mbere igihugu kimwe kimwe gifise abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bikindi bamaze guhabwa ubwenegihugu ariko ku kiringo kirekire ivyo bihugu bibiri vyamanye amatati ku bijanye n'urugabano rwavyo bitewe n'ukutumvikana aho kimwe cose kigarukiriza ku vyambu n'ibivuko biri ku mipaka ibigabura eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
uno mwanya w'amakuru yerekeye inkino zitegekanijwe mu Burundi no mu Rwanda mu mpera ziyindwi eh, twimirije uh, duhere mu Burundi ahiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rizoba rigeze mu mpera z'indwi ku munsi wa mirongo ibiri na kane uh, kuri telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka Evariste wiriwe
Ndiyo neza.
nizihe nkino zitegekanijwe muri iryo higanwa Inkino- Inkino zikere- zitegekanijwe muri iri higanwa eh, ry'umupira eh, w'amaguru mu cyiciro cya mbere eh, ku rwego rw'igihugu kuri uwo- kuri uyu munsi wa gatandatu hategekanijwe inkino zibiri inkino zizohuza eh, kuri stade prince rwa gasore i bujumbura umugwi wa vitaro uzotanya mu- mu mitwe n'umugwi wa mesaje bujumbura imigwi yose yo mu gisagara cya bujumbura hanyuma urukino rwa kabiri rw'igihe cy'isaha y'icumi umugwi gumamuru wo mu ntara cy'ibitoke eh, ukazotana mu mitwe eh, n'umugwi wa kayanza united wo mu ntara ya kayanza n'urwo rukino rukazobera kuri ta- kuri stade prince rwa gasore kuri urukundo ngozi kuri wa gatandatu nyene hategekanijwe urukino ruzohuza umugwi ngozi city wo mu ntara ya ngozi hamwe n'umugwi wa musongati wo mu ntara ya gitega ku munsi w'imana hategekanijwe inkino zitanu kuri stade prince rwa gasore igice n'iminota mirongo itatu yagiyere uzotana mu mitwe na rigerdike burundi sport muri africa imigi yose yo mu gisagara cya bujumbura urukino rwa kabiri rw'igihe cy- cy'isaha y'icumi kuri stade prince rwa gasore nyene umugwi wa rukinzo eh, w'igipolisi ukazotana mu mitwe n'umugwi wa mbere ya bujumbura buja city imiginga ah, umugwi olympic star wo muri iyo ntara uzoba wakiriye flambo du centre w'igitega mu ruyigi naho eh, flambo de leste ukazakira egrena w'imakamba kuri stade urukundo ngozi mesaje ngozi ukazakira atletico olympique wo mu gisagara cya bujumbura gushika ubu rero umugwi wa egrenoir w'imakamba niwe ukiri ku isonga uri mu kibazo cya mbere ni mu gihe rero umugwi wa mesaje bujumbura nabo uri mu kibazo cya cumi na gatandatu ari nacyo cya nyuma muri make cyane muri volleyball mu gisagara cya bujumbura haravugwa ihiganwa rizoba rigeze ku munsi wa kane eh, w'ihiganwa ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi wowe iducira ku mayange muri make
ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi kuri uwo wa gatandatu eh, umugwi wa muzinga uzotana mu mitwe na genda night club ku munsi w'imana naho lezase uzotana mu mitwe na rumuri ku w'imana naho ku ruhande rw'abagabo umugwi wa miriya bujumbura amikane uzotana mu mitwe na gakosmos igihe urukino rw'umunsi w'imana naho muzinga uzotana mu mitwe na rukinzo hanyuma bisoro volleyball club uzotana mu mitwe na bujumbura uwezi wa ndani urakoze yamumenyesha amakuru wacu evariste nzi ko banyanka ari i bujumbura mu burundi tuve mu burundi dukubitire mu rwanda aho havugwa volleyball isozwa ry'ihiganwa rihuza amayikipe yo mu karere ka gatanu k'inkino muri afurika turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda jean claude wiriwe
mwiriwe neza fidel wotubwira muri make ivyerekeye isozwa ry'iryo higanwa rya volleyball
nibyo koko irushanwa rya volleyball rihuza amaklub yo muri zone senke cyangwa se akarere ka gatanu k'imikino muri afurika ubu imikino irarimbanyije aho bageze muri kimwe cya kabiri kirangiza babutsa ko amakipe yari yaserutse n'amakipe cumi n'abiri yari aturutse mu bihugu bitandukanye byo muri kano karere ubu rero tuvugana kuri iyi saha hafi saa mbiri niho turi hafi kwerekeza ubu bari muri kimwe cya kabiri kirangiza cy'iyo mikino aho rero hari umukino ukomeye urimo kubera muri petit stade cyangwa se stade ntoya y'iremera aho ikipe ya kaminuza kaminuza UTB ni kaminuza y'ubukerarugendo iri guhatana n'ikipe y'ikigo gishinzwe iby'ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda Reg Volleyball Club kugeza ubu mbabwira akaba ari amaseti abiri ya Reg Volleyball Club kuri imwe ya kaminuza ya UTB bivuze ngo barimo barakina seti ishobora kuba iya nyuma mu gihe Reg yayitsinda cyangwa se bakaba bakomeza mu gihe UTB yayitsinda gusa nyuma y'uyu mukino hari indi demi-finale indi demi-finale iza kuba mu kanya nyuma ya saa mbiri aho ikipe ya Gisagara Volleyball Club yo mu Rwanda iza kuba ihatana n'ikipe yitwa Sport S yo muri Uganda ni ukuvuga ngo amakipe ari aratsinze demi-finale kuri uyu mugoroba azahura ejo kuwa gatandatu guhera saa kumi n'imwe z'umugoroba aho amakipe azahatana ariko mbere yaho gato saa munani ku munsi w'ejo hazaba habaye umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu fidel naho ku isiganwa ry'amakinga itangura isiganwa ry'amakinga tour du rwanda ry'uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bidukira ku mayanga
n'ejo bundi ku cyumweru nibwo iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu turu ry'u rwanda rizaba rikinwa rizaba rikinwe ku nshuro ya mbere twavuga ko ari inshuro yaryo ya mbere mu gihe rizamuwe mu ntera uzi ko ryahoze riri kuri kategori ya kabiri n'ibice bibiri ubu rikaba ryarazamutse rikajya ku ntera ya kabiri n'igice kimwe niyo mpamvu rero hazaseruka n'amakipe akomeye harimo n'amakipe nka asitana yo muri kazakisitani uzi ko iyi kipe ni iya gatandatu ku isi yose hari amakipe akomeye nka direkite energy yo mu bufaransa tubagiwe n'andi makipe agiye anyuranye hirya no hino ku migabane yo ku isi ni irushanwa rizaba rikomeye cyane aho hazaba hari etape umunani twababwira rero ko ejo bundi ritangira ejo bundi nyine ku cyumweru bazakina bava i kigali berekeza i rwamagana bagaruka i kigali niyo etape ya mbere hanyuma izindi etape zirindwi zose zizakurikireho urakoze yari umumenyesha makuru wacu jean claude munyandinda ari kigali mu kanya rero turasezerana ku biganiro n'amakuru tuba tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yabo reka tugaruke ku ncamake y'amakuru yo hirya no hino twabashikirije igihugu cya israel cyuguruye ambasade yacu ya mbere mu rwanda uno munsi ku wa gatanu ibyo bizofasha u rwanda mu bisata bitandukanye birimo indero uburimyi hamwe n'ubuhinga bwa none mu bijyanye no guhanahana amakuru ambasaderi mushasha wa israel mu rwanda ron adam avuga ko hari ibintu byinshi bisa hagati y'ibihugu byombi kandi ko ivyo bihugu bizofashanya mu bice n'ibisata bitandukanye ivyo birimwo mu bihuza bifitanye isano hagati y'ivyo bihugu bibiri amateka yaranzwe n'ihonyabwoko sosiyete y'igihugu y'indege zitwara abantu rwandair yatangaje ko indege zayo zizotangura kuja muri israel atahandi zibanzije guca muri antunga muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku vyerekeye siriya twababwiye ko amakamyo atari make atwaye abagabo abagore n'abana yavuye uno munsi kuwa gatanu mu gice ca nyuma cari kikiri mu minwe ya leta ya kisilamu abakurikirana ibintu bavuga ko abasivile bari hagati y'amajana umunani n'igihumbi bavanywe mu gisagara ca baguz mu gikorwa ca nyuma co gukura abasivile muri ico gisagara abayobozi b'intego zishigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika muri siriya bagabishije yamara kwakiri abandi bantu ibihumbi bitandatu bakirindiriye kuvanwa mu gisagara ca baguz naho muri senegal perezida Macky Sall ariko arondera kwitoza mu kiringo kigira kabiri akaba afise icyizere ko azosubira gutorwa kandi ko azotsinda mu nshuro ya mbere y'amatora Macky Sall avuga imigambi ikomeye yerekeye inyubako yashoboye guherahizwa ku ntwaro yiwe harimo amabarabara y'ikaburimbi n'ikibuga mpuzamakungu gishasha c'indege ngo bizomufasha mu gusubira gutsinda amatora amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye ngaha muri uyu mwanya kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye dushimire enjeniyeri peter handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasil gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya uwabihagarariye ni edi gwema kuri mikoro hamwe nanjye vide niyo ngabo tubashimiye rero mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika